iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio cumi n'umunani muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese mu makuru tubafitiye kuri iyi saha abarundi bacururiza hanze y'inkambi ya murongwe muri congo barinubira imisoro y'inyongera bakwa haraza ngo nino tabule shefu nk'inyama ya bibiri hakaza veterineri nk'inyama inyama ya bibiri ugasanga wabaze nk'agahene bagutwaye nk'inyama z'ibihumbi umunani ukamuhomba none umaze guhomba udusubira gukora twama tugira de tureke kandi tumaze kureka twicwa n'inzara kandi ugasanga turiko turamererwa nabi kubera ko baduhohotera abantu twasanze aribo baturage bindi uwo ni umurundi wahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo nkuru n'izindi zirimo ikiganiro ku ruhare rw'abayobozi b'amadini mu kurwanya ibyaha bishingiye ku bugumba ni mu kanya mugume ku maradiyani mbere ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugezwaho na mugenzi wanjye aloise bigirimana umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yaraciriye hagati urugendo rwiwe i washington muri leta z'ubumwe za amerika inyuma y'aho igisasu ca rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri gaza netanyahu ejo kuwa mbere niho yatahukanye impano yahawe na perezida donald trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya golane yegukiye igihugu ca israeli netanyahu yashikirije ko ico cemezo trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiporomasiya siriya yagiriza ico cemezo ca trump ku misozi ya golane ko ari igitero ku bwigenge bwawo isirayeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse siriya mu ntambara yamaze iminsi itandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi ako karere komekwa kuri isirayeli mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe icemezo cafashwe na trump gikuyeho politike y'igihe kirekire ya leta z'ubumwe za amerika n'amakungu aho yahora yemeza ko imisozi ya golane yanyazwe n'igihugu ca israeli israeli mushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yaragabishije uburusiya ko amerika itazorera amaboko mu gihe uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya venezuela ibimeshamakuru muri venezuela no mu burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'uburusiya zashitse ku murwa mukuru karakase muri venezuela ejo ku munsi wa mbere zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana uburusiya kuva kera bwamye ari somambike na venezuela bukaba bushigikiye perezida nicolas maduro mu gihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika mirongo itanu bishigikiye iwan guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfatakibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze umushikiranganji pompeo asaba uburusiya guhagarika inyifato itubaka bukifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca venezuela tukiri muri amerika kandi uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu biri bibiri na cumi na gatandatu muri leta z'ubumwe za amerika naho umushikiriza manza mukuru adasanzwe robert mula yemeje ko uburusiya bwivanze muri ayo matora ariko perezida donald trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'uburusiya kugira bumufashe gutsinda umuvugizi wa leta y'uburusiya dmitri peskove yabwiye impeshamakuru mu burusiya ko ivyagiriji vyo guhungabanya amatora bitagira ifatiro amatora ya mula yamaze amezi mirongo ibiri n'abiri yasanze uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati yari kahiganwa na trump hillary clinton ariko ngo nta vyemeza vy'uko trump hamwe n'abo bari bafatanije bakoranye n'uburusiya ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa amerika william bare ku munsi w'imana umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri leta z'ubumwe za amerika bemeza ko indege yemerewe guhaguruka ikaguruka n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu muri amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ry'uwo mugwi w'abahinga udasanzwe amakuru yashikirijwe mu ndwi iheze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi fbi byaha muri amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda n'aho bica impanuka y'indege boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani muri indoneziya mu kwezi kw'indwi hamwe n'iyakurikiye yo muri ubwo bwoko nyene bwa max umunani mu gihugu ca etiyopiya mu ndwi iheze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose amajana atatu na mirongo ine na batandatu bapfiriye rimwe
urakoze alois bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aho ni ku mugoroba naho mu gitondo twumvikana kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com naho ku rubuga rwa facebook na twitter aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu bacuruzi b'impunzi z'abarundi bacururiza hanze y'inkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi barinubira umusoro w'inyongera basabwa na serivisi zishinzwe ubukungu muri sekiteri ya mutambala ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri murongwe vedastengabo ugeze mu nkambi ya murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka usanga isoko ndetse n'utuzu tw'ubucuruzi turi hanze y'iyi nkambi ahacururiza impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani baturiye murongwe ubwo twasuraga ahakorera aba bacuruzi hanze y'inkambi badutangarije yuko babangamiwe n'umusoro w'amadolari ijana na mirongo itanu bicara basabwa kwishyura mu gihe cy'umwaka na serivisi ishinzwe ubukungu ikorera muri segiteri ya mutambara uyu ni jean pierre ntahirutimana ufite resitora murongwe mugabo rero twagize gutya turi ngaha tuko turadandaza tubona abo batoza ayo mafaranga baraje umwebwe ngo ku mwaka ngo mutegerezwa kuza murariha ngo idolari ijana na mirongo itanu jewe nteka resitora hari igihe nteka ibigozi bitanu bikirirwa ngaho bidaheze by'umuceri none izo dolari ijana na mirongo itanu nzoziriha ndazikuye hehe muri abo bacuruzi twaganiriye kandi bavuga yuko uyu musoro basabwa udakwiriye kuko amafaranga bashora muri ubwo bucuruzi ari makeya ugereranyije n'ayo basabwa kwishyura mu gihe cy'umwaka wose twebwe twumvise twaragize umunezero twumvise ko aseri kuba twubakira isoko twibaza ko ari isoko izotwunganisha n'abavandimwe ntabwo twari tuzi ko ari isoko tuzoja kurihira amahera twa tuzi ko aseri yaturiye ko twebwe turabana ba haseri ntitwumva rero igituma twava duja muri biro byo kuja kureba amakori twe dutazi nko kumva saro y'ibikoresho bya sa senkanti mili uca ugenda kubirihira idolari ijana na mirongo itanu na zine ku mwaka yonyine ifise ibikoresho by'ibihumbi ijana na mirongo itanu none noba navuye noba nagiye hehe co ziko turasaba rero tugisaba abantu ubona ko batugerera imbere badufasha nimba biyemeje kudufasha nibadufashe nyene nta murefije mewe kurira amafaranga nk'ayo nta bushobozi dufise bwo gukora ibintu nk'ivyo ahubwo gusa nibatwemerere isoko bari banse kuduha kohereza mu ikambi bavuge ukuri ko banse kuyiduha mu mbazo kugira duhohoterwe nubona ko basi ko byanse mu gihe dutorera amahera nk'aya ntibaduhereze isoko yacu mu ikambi tubeyo tuzi ko turi mu isoko yacu mu ikambi ubu mu kambi nta soko ihaba iyo uvuga isoko ntuvuge n'ize n'akazembure na kamwe ntikemewe no kugahagara n'agahari gakora mu kinyegero nka kujya kw'inzoga zitemewe n'amategeko karanyegeje cyane ntikabaho no mu ikambi ntishobora kukabona ngo ngiye kwibotike kwa naka pascal buhungu ni impunzi yo mu nkambi ya murongwe asaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kuvugana n'abashefu bashinzwe serivisi y'ubukungu muri segiteri ya mutambara kugira ngo babavanireho iyi misoro kuko ishobora gutuma bagarika imirimo yabo y'ubucuruzi bakoreraga hanze y'inkambi kuko ejo ntibyashyika umuntu akabura iyo aza- iyo agaburira abana azoja kuyiba niyiba umukongomani ejo azoca avuga ngo abarundi batanguye kuyiba imirima ba rubanda twafasha ko yuko iyo kori boridukurako ntaryo dushoboye ubusanzwe mbere y'uko iyi serivisi ishinzwe ubukungu muri segiteri itangira kwishyuza aya mafaranga idolari ijana na mirongo itanu ku mpunzi n'abaturage b'abakongomani bafite ibikorwa bakorera hanze y'inkambi hari izindi za serivisi zari zisanzwe zisoresha impunzi zikorera ubucuruzi hanze y'inkambi nk'uko twabyiganiwe na mukeshimana bosco umuyangayanga wo mu nkambi ya murungwe haraza ngo unino tabule shefu mpinyama ya bibiri hakaza veterineri mpinyaminyama ya bibiri ugasanga wabaze nk'agahene bagutwaye nk'inyama z'ibihumbi umunani ukamuhomba none umaze guhomba dusubira gukora twama tugira de tureke kandi tumaze kureka twicwa n'inzara kandi ugasanga turi ko turamererwa nabi kubera ko baduhohotera abantu twasanze ari bo baturage bindi abashinzwe ubukungu muri segiteri ya mutambara ibo bahamya yuko uyu musoro w'idolari ijana na mirongo itanu basaba abacuruzi kwishyura mu gihe cy'umwaka wose uzafasha mu iterambere rya segiteri ya mutambara dore ko imurongo yamaze kuba ibikorwa byinshi by'ubucuruzi kuvaho izi mpunzi z'abarundi zihagereye iyi nkambi y'umurongo irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi umunani mu rwego rwo kumvikanisha impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ibikorwa by'ubucuruzi amashuri ndetse n'ubuvuzi byose bikorerwa hanze y'inkambi bitandukanye no mu nkambi yo mu rusenda aho ibikorwa by'ubuvuzi n'ubucuruzi ibyo bikorerwa imbere muri iyo nkambi vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo y'umutara kivu y'amajyepfo mu burundi nyuma yo guterwa n'izuba ryinshi aborozi bakabura ibyo bagaburira amatungo aborozi b'ingurube muri komine busoni basigaye bazigaburira icyatsi cyitwa irebe barandura mu mazi y'ikiyaga rweru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze Icyatsi cyitwa amarebe benshi bamenyereye ku izina rya Jacinthe d'eau mu rurimi rw'igifaransa kirabangamiye amazi y'ibiyaga by'u Burundi uko bishyikirizwa n'abarovyi mu kiyaga Gweru kiri mu buraruko bw'u Burundi ayo marebe yisuka muri ayo mazi azananye uruzi akagera rukomoka mu gihugu cy'u Rwanda abo barovyi bati ico catsi n'inkumbi ku binyabuzima harimo amafi atunze imiryango yegereye ikiyaga iyo urusamaki rumaze koga rukitera mwaro- mw'ayo marebe hariho ukuntu rufatwamwo rugaca ruherama ariko rukoga rukagerageza kugira ngo wikuremwo bikanga hanyuma rero hariyo intumbero ruba rufise ruba rumwe ruroga kugira ruze mu- eh, rugende kwinyegeza ahantu hari amazi akanye cyane hanyuma iyo amazi amaze gushyuha hejuru kubera izuba rwafashwe n'amarebe ruca rupfiramo nacyo gituma rero dusaba yuko nka leta yoreba nk'ukungene ari nk'umutaha usoho- usohoka bakareba nk'abenegihugu bakaza baraja mu mazi ayo marebe bakayakuramo kugira ngo isamaki ntizigume zihora ni ibintu byonona intuze isamaki ngaha mu kiyaga ni ukuvuga nk'urusamaki rugiyemo rugafatirwamo rugiye no mu ibabi ryonyine ruca ruheramo iyo rugiye mu ibabi rero izuba rikagwakira ruca rupfa Ni- nicyo kibi cya- cy'aya marebe rero abanyagihugu benshi baba ku nkengera z'ikiyaga rweru bari mu gice kibangamirwa n'uruzuba ku ruhande rumwe ico catsi ni kibi aborozi b'ingurube bemeza ko gishobora kugira akamaro ku rundi ruhande na cane cane mu gihe c'uruzuba dufate nk'ubu urabona nk'ubu ino uruzuba rwaratse cyane I- ibitungwa nta kintu bikironka kugira ngo bifungure nk'aborora nk'ingurube iki ni- baca ba- bikora ku- kuza baragenda bazana intuze ya- aya marebe nyene cyangwa bagatema n'imitete zisigaye zi- zi- zi- zijya n'imitete ingurube kandi uzi ko ingurube dakunda kurya imitete nibyo baca ba- bikorako kugira barebe yuko ingurube nazo zishobora kugira ngo zibe- zibeho cyangwa ingurube ni ukuvuga aya marebe yo wagiye uka- ukayakura mu mazi ukayashyira ibyororwa by'ingurube zira- zira- zirabirya kandi zikabaho ku misozi ishokera ku nkengera z'ikiyaga gweru barifuza ko hokwiragizwa ingurube abaho basigura ko vyofasha kwikenura no gukingira ibinyabuzima vyo mu kiyaga Eh, mwebwe mudukuriye mu mu butwari ko mudushikira imbere mukatubariza leta kugira ngo iturose nk'ibitungwa nk'impene ingurube na cyane cyane nk'aya marebe akunda guhonya isamaki mu ruzi zi- z'ibinyabuzima kubera ayo marebe ariyo wasigaye atunze izo ngurube ziri ku musozi tugaca turonka uburyo ayo marebe tuza turayahonyamwo tuza kuyagaburiza ingurube ntanagabanuka kuko turaziyagaburira cyane kandi zirayakunda rwose amarebe zirayarya rwose ingurube kandi usanga ingurube yarya atangorane ifise usanga ifise amagara meza umuntu zirajya ku ntiyohera no guhera kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogide Rurema arafise ico abivugako tuje imbere aho kwama tubona ba bandi bitwa ngo nabagira neza bama baza gusa baje kuraba uko ibintu bimeze eh, ugasanga umengana ukuza gusamaza abenegihugu mugabo ntihagire ikintu shingirakamaro kirama kibaho mu byo tugiye kwihweza hariho iyo mitwariko nk'ingo n'umugambi mwiza turabe imigambi iriko yakorerwa ngaha n'abariko barakorera ngaha tubanze tubabwira ati hakuza mubazanira eh, isahani y'ifu barara bariye rimwe nimureke tubahe nk'ibitungwa kugira ngo ejo nabyo eh, bizobasahirize ikindi naco tugiye kwihutira ni ukuraba ingene iki catsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cane ingene tugiye kugitunganya kugira ngo kibe ifumbire abenegihugu baha bashobora kuzoza eh, barakoresha uwo mushikiranganje wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta itazokwemera gukorana n'amashyirahamwe y'abagiraneza atari mu ntumbero yo gutora inyishu irama ku bibazo vyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka bijana mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ubu naho ni wa mwanya twahariye ikiganiro n'abayobozi b'amadini icya none kiribanda ku ruhare rw'abayobozi b'amadini mu kurwanya ibyaha bishingiye ku bugumba mugenzi wacu diane ndonse atubwire abatumirwa be pasteur agnes ndiramiye murongoye isengero rya philadelphia wide gospel church turabaramukije ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito yego turi kumwe kandi na patiri Pierre Sengiyumva akora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura namwe bwe turabaramukije amahoro cyane turabaramukije kandi na muganga nsabimana odasi ndabaramukije cyane yego ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya amerika aho tuza kuganira ku ruhara rw'amasengero n'amadini mu kurwanya amabi afatiye ku bugumba muganga odasi sabimana mwotangura mukaducira ku mayange mbega ubugumba bwoba bumeze gute ubugumba nk'uko mu benshi bashobora kubyibaza ni mu gihe abubakanye badashoboye kuronka urubyaro aho rero twokwita umuntu ko abaye ingumba mu gihe byanse burundu ariko mu gihe hari amahirwe y'uko uzoronka ikibondo bivanye n'uko afashijwe n'abaganga tubyita ko ari amahirwe make yo kurondoka ubu ni kuvuga umuntu yo kwibaza ko butanguye kumufata nko guhera nka ryari nk'uko abahinga babinonosoye cyane babivuga umuntu avuga yuko umuryango ubaye ingumba mu gihe bamaranye n'imiburiburi imyaka ibiri babana neza ni ukuvuga barangura amabanga y'abubatse kenshi n'imiburiburi gatatu mu ndwi kandi ata kintu na kimwe bakoresha muri bwa buryo bwo kwirinda gutwarinda bakoresheje yego patiri Pierre ekereziya katolika isanzwe ishigikira mu kane koko musanzwe mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri ubwo butumwa muha imiryango mufasha gute abo baba batebye kuronka ikibondo urakoze cyane twebwe dutegera ko umwana atangwa n'imana ubwa mbere hanyuma rero tumaze kubitegera gutyo hari igihe rero tubona abantu batari ko bararonka ibibondo haheze iyo myaka nyine muganga ahejeje kutubarira twebwe rero uko tubitahura mu nyigisho za ekereziya ni uko ibintu bishobora gutuma umuntu ataronka ikibondo tubishyira mu mice ine kumbure muganga arashobora wenyine kubandanya duha umuco wuhagije ubwa mbere hariho ubumuga umuntu ashobora kuba asanganywe bwo ku mubiri ugasanga nk'ubu nk'umukenyezi ingene aremye ingene asanzwe ari ntafise nuvuga nti imbuto zoshobora kuva mu mwana igihe zihuye n'iz'umugabo nawe ugasanga n'umugabo nawe nyine izo mbuto ntazagira kumbure muganga ibyo ngira arabigaruka ko mwebwe mufatira kuri ubwo bumuga baba bafise canke n'ubutumwa bw'imitima sinari bwaheze icyo ni igice cya mbere yego ubugira kabiri hari igihe uza gusanga umuntu utari kararonka umwana kandi asanzwe akomeye kwa muganga bakamubwira bati nta ngorane nimwe turi ko turabona yotuma utaronka umwana twebwe rero aho kuri duca dushimikira kuri iri sakaramento ryo kwabirana iyo baraganye mu ngoro y'imana baragana jendemeye w'umugabo wanje umugore wanje kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushuwa ugwaye cyangwa ukomeye zogukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje ibintu byose rero bishika bamaze guhana iyo seze iryo sezerano bavyakirira hamwe mu rukundo twebwe rero rero tubaherekeza kuzigama urwo rukundo rwabo kuzigama iyo sezerano baba bararaganye imbere y'imana hama tugafasha rero n'abandi abakristo abandi bantu kutababona ko umenyana abantu b'ibicibwa kubakira eh, kuko umwana atangwa n'imana ego muganga reka tugaruke kuri mwebwe patiri yari abitanguye mbega ibituma nyamukuru bituma abantu bataronka abubakanye bataronka umwana ni nk'ibi abahinga bavuga ko bashobora kuba abo bagize uwo muryango bashobora bose kuba bafite ikibazo ariko hari igihe uruhara ruba rw'umukenyezi kenshi na kenshi ndabisigura igituma mvuze ari ken- ko ari kenshi na kenshi n'igihe uruhara ruba ari ku mugabo mvuze ku mukenyezi ni kenshi na kenshi kubera iki murazi ko kurondoka ari ihura ry'imbuto z'umugabo n'iz'umugore n'ubw'umugore hama hakavamo ikibondo ni ukuvuga ko abo babiri bose bafite uruhara rwo kuzana imbuto ariko umukenyezi arafite urundi ruhara rurengeye ubwo kuko niwe niwe nyine umurima urwo rubuto ruzokuriramwo ni ukuvuga rero ashobora kugira ikibazo cy'izo mbuto cyangwa akagira ikibazo cy'aho urubuto rukurira mbwiriye ko nicyo gituma bavuga ko umugore ari wabyara rero oya habe namba ahubwo nashatse kuvuga uruhara runini bose bafite uruhara mugabo umukenyezi Mm, arafise uruhara runini cyane kuko ari we yibungenga ikibondo niwe yibunge ikibondo mu Eh.
gihe ataba ameze neza Mm.
naho yoba yarasamye urubuto rwiza rwavuye ku mugabo nawe yarafise urubuto rwiza ikibondo gishobora kutaboneka Mm, yego mugabo hanini si we atuma icyo kibondo kiboneka biva kuri abo babiri nabivuze neza ni uruhara ruri kuri bombi umugabo novuga nitize ya mvugo eh, ngo akabijya umugore nawe arafisemwo akabijya ego pasteur agnes mu isengero murongoye mufasha gute abo bantu kubera ahanini baragiriza cyane amasengero amwe yuko hari ukutabafasha kutabashigikira mu kujya kwa muganga mukabasengera gusa sinari nzi ko ibyo bikunze kuvugwa ko babashigikira kuko ndibaza jekuru aho mperereye kenshi bwa mbere ho mu kuraganisha abana tuba twabigishije tuba twabonye yuko kenshi twatanguye kubatuma kwa muganga tuzi ko bazanye ibipimo tuzi ko bameze neza hama tukabaha inyigisho za mbere zo kubigisha umubano tubigisha ko ari ukwizerana kandi ko ari ukwihanganirana umwe wese ko umwana atangwa n'imana duhagarara ku ijambo kenshi igitanguriro igice cya mbere umurongo wa mirongo ine na gatandatu gushyira kuri mirongo ine n'umunani aho imana yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe hanyuma imana ikabarema mu buryo bubiri umugabo n'umugore kandi igashyira ku ijambo ngo nimubyare murondoke hama rero twe tuzi ko tubigisha ko abana batangwa n'imana tukabigisha ko atamuntu ashobora kuzovana n'ubundi ngo ni ukubera yuko ataronse umwana byose ari imana ibikora tukabigisha rero ko iyo tubarongoye tukabona babanye neza mugabo basenga tugaca tubona haheze nk'imyaka ibiri nk'iyo muganga avuze natwebwe iminsi yose imyaka ibiri hariho abashaka kwizera ngo ntaco ngo aracari kare mu gato gatoya tangura muje kwa muganga ivyo vyose mubana muri babiri nimuje kwa muganga twebwe iminsi yose tubahimiriza kuja kuraba kwa muganga batubwire ko muganga hico yababonyemo iyo niyo ntambuko ya mbere dukora iyo baje batubwira ko ataco muganga yatoye tuca tumenya ko ari ibihe vy'imana kuko bibiri iremeza neza ko imana itanga umwana mu gihe gikwiye yego yego muganga iyo ngorane kutabyara iravugwa igakira ego mu bisanzwe nta kaburimbo nicyo gituma iyo habonetse ikibazo nk'icyo tugerageza tugasuzuma uwo muryango tugasuzuma umwe umwe wese ku ruhara rwiwe hanyuma tukanabaza ko barangura amabanga kuko hari abo tumaze kubona baza bafite icyo kibazo cyo kurondoka tugasanga ntibigishijwe n'ingene barangura ayo mabanga ugasanga nk'umukenyezi aracyari isugi wabaza ingene byagenze bakakubwira ko ba- babikora nyine ukuntu nyine ugasanga ntabyo bakoze bigeze bakora aho ariko rero aho ibyo bishika gake mugabo birashika mumenye ko bishika nicyo gituma rero mu kwiyumvira ko wovura umuntu agakira ni mu gihe woba watoye icyabimuteye navuze ko ku mukenyezi turaba byinshi ku mugabo tukaraba byinshi mpereye kuri bimwe bituma umuntu ata- atarondoka nko ku mugore nsubiremwo ku mukenyezi ashobora kuba atagira imbuto mu dusabo twiwe mu gifaransa bavuga sterilite ovarienne ni ukuvuga bamwe baja mu mu mutinyanka hanyuma bakazosubirayo ariko hagati ye- yo kuja mu mutinyanka no gusubirayo ha- haba ico bita kugira ovulation ni ukuvuga akabuto kagasha kakitegura ko gahura nu- n'imbuto z'umugabo kugira havemo umwana ugasanga ico gihe ivyo bihe uwo mukenyezi ntavyo abona hakaba rero n'ikindi twokwita sterilite tubere ni ukuvuga ubugumba buvuye kuri turya duhora duhuza udusabo tw'imbuto n'igitereko kuko murazi hari udusabo tukazana imbuto urubuto rugasha ruka- rukarindirira ahantu rw'umugabo rukaza mugabo ruza ruciye mu gitereko no muri twa duhora duhuza igitereko ne- n'udusabo hari igihe rero utwo duhora tuba tumeze nabi tuzibye canke tudakora hari rero ni- n'ikindi gihe usanga umukenyezi afise igitereko kitameze neza bimwe bita malformation cyangwa ugasanga kirimwo ibibyimba mm, mm, hagati ugasanga naho yosama imbanyi ntiyoronka ayikurira ibyo rero babyita sterilite iterine hakaba n'ubwinjiriro bw'igitereko erega iyo umugabo n'umugore baranguye amabanga umugabo yasohoye imbuto ziwe zirinjira ziciye mu gitsina hama zikaduga ziciye mu rwinjiro rw'igitereko zigafata yanzira iduga guhura n'urubuto rw'umukenyezi hari igihe usanga urwo rwinjiro rw'igitereko rwarazibye kubera ingwara bimwe bita infection canke ugasanga yarigeze kugira ingorane arakogwa hanyuma mu gukira kwiwe bimwe bita cicatrisation ugasanga ahari umwenge harazibye hakaba rero n'iyindi mvo ku mukenyezi nagomba mpereze ko igira gatanu Mhm.
ingorane zijanye n'igitsina kimwe bita igisabo cy'umukenyezi hamwe bikunda nyine ko barangura amabanga ni ukuvuga igitsina cy'umukenyezi nacyo nyine gishobora kuba caremwe ukuntu nyine atari kitameze neza hariho ibyo bita malformation hariho malposition ugasanga ntigitumbereye neza u- aho urwinjiro rwacu ntiruhana inzira n'urwinjiro rw'igitereko ugasanga nubwo bogira amabanga za mbuto zije ntizironka ingene zinjira mu gitereko Mm.
hari n'igihe usanga ata n'icyo afise igitsina cyangwa igitereko oya igitsina igitsina ugasanga ari cyo bita agenezi ni ni bimwe mu gifaransa bita malformation ugasanga hariho agenezi divage icyo bita syndrome do hokitanski ugasanga umukenyezi afise jisite akantu gatoya yokwibaza ngo ni igitsina mugabo atagitsina afise nicyo gituma rero tubasuzuma tukamenya ko ibyo dushobora kubonesha amaso cyangwa gukora ko tukabikora ari ibyo tu- tudakoresha amaso cyangwa intoki tukabituma mu buhinga bakabipima muri laboratware cyangwa tukabatuma bimwe bita ekogarafi cyangwa ikindi gipimo bita istehosarupengografi ishobora kutwereka yuko hariho afise igitereko kimwe umuheha ni ukuvuga kifise inzira ishikana kuri twa duhora tujana dufasha kugira imbuto z'umugabo zishikira ubw'umukenyezi ugasanga rero icyo gipimo kirerekanye neza yuko umukenyezi afise igi- igitereko kimeze neza uravye inyuma n'imbere muri cyo gifise aho ibyo byose byoshobokera imbuto z'umugabo zikarengana canke naho umukenyezi yasamye ko ka kagi kazovamo umwana kamanuka kagashika mu gitereko Mm, ibyo birashoboka rero ko abazokubakana babyipimisha hakiri kare novuga nti byoshobotse mugabo umuco w'abarundi tumenyereye hanze mu za buraya aho bagira ibintu bita consultation preniptiale abazokubakana bagenda kwa muganga umwe wese ku ruhara rwiwe hama bakazojana bakabapima bakabona ko bishoboka Mm.
ariko n'iwacu hava- habamwe mu bintu byo kwizerana ahubwo nohimiriza aba bakozi b'imana barongoye ama- amashengero ko mu gihe baba bariko barafasha abo bantu ba- bari mu kubakana ko babwira bakaja kwa muganga baka hariho byinshi twobona imbere y'uko twovyita imbere y'uko bata umwanya muganga odasi nsabimana turabakenguruki murakoze cyane pasteur agnes ndiramiye umurongo w'isengero rya philadelphia white gospel church turabakenguruki murakoze cyane yego eh, dushimire namwe bwe patiri pia nsengiyumva nibutse ko muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura ego murakoze cyane imana ibahezagire ndaseze na mwebwe mwari ko muratwumviriza ku ijwi rya amerika tubibutse ko twari ko turavuga ku ruhara rw'indongozi z'amasengero n'amadini mu kurwanya amabafatiye ku bugumba diane ndonse nayo ndakiremesheje ndabakengurukiye arakoze diane ndonse tubashime namwe inshuti mwari muduteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na mokbile wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika cawo cawo